dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi gishamikiye kuri muri isanga yatambutse muri iki cyumweru ni ikiganiro kibanze ku muryango w'ibihugu bidafite aho bibogamiye muri politiki watangiye umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu ugamije guca ubukoroni no guteza imbere ibihugu byari bikiri mu nzira y'amajyambere uyu muryango watangijwe ahanini n'ibihugu byari bikennye ariko ku rundi ruhande ari ibihangange leta y'u Burundi yinjiye muri uyu muryango mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane u rwanda rwawinjiyemo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi mwakwibaza muti intego y'uwo muryango muri iki gihe isi igezemo iteye ite ese uyu muryango uracyabaho ukora iki mu kwezi gutaha mu kwezi kwa mbere bibiri makumyabiri na kane uyu muryango uzakora inama yawo ya cumi n'icyenda izabera i kampala muri uganda ibyo bibazo n'ibindi byose mwibaza nibyo mugenzi wacu geoffrey mutagoma agarukaho mu kiganiro yatumiyemo porofeseri paul kananura uri mu bufaransa twabatumiriye impuguke mu byerekeye umutekano na politiki mpuzamahanga turi kumwe ku murongo wa telefone na porofeseri paul kananura reka rero twinjire mu kiganiro dusa nk'abaherimuzi ubundi umuryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye ibihugu bitagira aho bibogamiye ni ibihugu nyabaki ni ibihugu byari mu nzira y'amajyambere cyane cyane byari bivuye mu bukoroni byishyize hamwe bifite intego yo kugira ngo bikure ibindi bihugu n'abandi baturage bari bakiri mu by'ubukoroni ibyo bihugu akenshi hari abayobozi batatu babigizemo uruhare rukomeye cyane ni perezida na seri wa ejibute minisitiri w'intebe w'ubuhindi neru na perezida wa yugosiraviya marishari tito abo batatu nibo bagize uruhare rukomeye mu gushinga uwo muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye bagira n'uruhare rwo kuwuha umurongo n'ubwo umurongo wa mbere wari uhari icyo gihe wari uwo kugira ngo abantu bose bigenge bave mu bukoroni nyuma ukaza kuba umurongo w'ingengabitekerezo zitagira aho zibogamiye ubu ngubu ukaba ugeze mu rwego rw'ubukungu ariko bishingiye aho hantu kuri iryo pfundo ryo kutagira aho babogamiye wenda aho bigeze tuzahareba mu minsi iri imbere ariko tugaruke nanone kuri iryo zina ubwaryo nyirizina iyo bavuga kutagira aho babogamiye ubundi ahagomba kubogamirwa ni hehe ni ugushaka kuvuga ko utabogamiye aha abogamira aha bishaka kuvuga iki nyuma y'intambara ya kabiri habaye intambara y'ubutita ituma haba ibice bibiri ku isi biyobora isi igice cy'iburengerazuba kiyobowe na amerika na leta zunze ubumwe za amerika n'igice cy'iburasirazuba kiyobowe na leta zunze ubumwe z'abasoviyete ari byo byabaye uburusiya uyu munsi ibyo bice rero byarahanganye muri iyo ntambara y'ubutita bigashaka kwigarurira ibindi bihugu kugira ngo buri wese agire ingufu nibwo rero abo bayobozi barebaga kure bavuga bati aho kugira ngo tujye hamwe cyangwa tujye ahandi reka natwe dukore umuryango wacu w'abadafite aho babogamiye kugira ngo tuzagire ijambo ku isi ariko tudashingiye kuri bamwe cyangwa ku bandi ni ukuvuga icyo gihe bo barigengaga bashyiraho uwo muryango
oya ibihugu byinshi byari bikiri kuko inama ya mbere yenda turi buze kubigarukaho sinzi niba twabivuga aka kanya yabaye mu igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu i bandunde muri indonesia ari naho bakoze iyo nama ya mbere muri iyo nama ya mbere rero ibihugu byinshi nako ibihugu byose bya afurika byo byari bikiri mu bukoroni icyo gihe Eh, ibihugu bindi bya aziya byari bikiri mu bukoroni ibihugu bya amerika y'amajyepfo byari bikiri mu bukoroni ni ukuvuga ko ahubwo i- i- i- i- ibyo bihugu bike byari bitangiye kwigenga nk'ubuhindi nka za afuganisitani eh, n'ibyo bya bya afuganisitani ni- n'ibindi byo muri aziya nka za iran na irake eh, byatangiye nabyo kwibaza uburyo eh, bati ko tuvuye mu bukoroni eh, eh, eh, du- dusubire mu bundi Mm.
reka ahubwo natwe duse n'abakora umuryango udafite aho ubogamiye umuryango wigenga kugira ngo ibyo bihugu byari byaratugize ingaruzwamuheto eh, bitongera kugenda bidusunikira eh, mu buhangane bushya birimo noneho ubwo nibwo bi- bavuze bati twebwe ntaho tubogamiye tuzajya tuvugana na buri wese mu nyungu zacu bwite Mm, tu- eh, d- dusa n'abagaruka kuri iyo nama ye- y'ibandungu muri indoneziya yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu ubundi i- kugira ngo igihugu cyemerwe muri uyu muryango byasabaga iki Eh, icyo gihe uwo muryango wari utarabaho iyo nama niyo yatumye haza kubaho umuryango kuko bahuye guhera ku itariki ya cumi n'umunani kugera ku ya makumyabiri na kane mata mu igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatanu Mm, kugira ngo bahuze ibitekerezo byari bishingiye ku ngingo eshatu mm, icya mbere ni ukwanga ubukoroni icya kabiri ni ugushishikariza abaturage n'ibihugu bindi kwigenga icya gatatu ni ukubana neza mu mahoro muri rusange icyo gihe no guharanira amajyambere ibyo bintu nibyo byari bibashishikaje Eh, byahuje rero ibihugu mirongo itanu n'icyenda bya afurika n'ibya aziya mm, Eh, nibwo ibyo bihugu eh, uko bihuye harimo ibice bitatu hari igice cyashaka kugenda no kuba inshuti n'abanyamerika cyarimo za afuganisitani na turikiya n'ibindi hakabamo igice cyashakaga ku- kujyana n'abasoviyete kirimo ubushinwa n'ibindi bihugu bari bari kumwe noneho hakaza ni- n'ibyo bihugu bindi bidashaka kugira aho bib- biba birimo ibyo bya ejibute mm, n'ibyo bya yugosilavi eh, ndetse ndakeka na eh, na yugosilavi Eh, havamo ibyo bice bitatu noneho ariko bakomeza gukora ku buryo inama ya mbere yabereye muri yugosilavi belgrade mu- mu igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe ariyo yashinze uwo muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye ni ukuvuga kandi noneho bakabiha iryo zina ni ukuvuga niba mbyumva neza iriya y'ibandung yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu yari ibitekerezo abantu bashyira hamwe ariko noneho iyo yo muri mirongo itandatu na rimwe niyo yashyizeho umuryango w'ibihugu bitagiraho bibogamiye Eh, cyane iyo mirongo itandatu na rimwe niyo yashyizeho uwo muryango n'izina rigahama ririho kuva icyo gihe kugera uyu munsi n'ubwo ibihugu byakomeje kuba byinshi bageraho bakabyita gurupe ya mirongo irindwi na karindwi uretse ko ubu bongeraho kubera ko ubushinwa icyo gihe bwari bukennye buyirimo ubu bwarakize bugeze ku mwanya wa kabiri bizagera wenda bibe n'umwanya wa mbere ubu ngubu eh, bavuga ngo ibihugu mirongo eh, gurupe ya mirongo irindwi na karindwi guteranyaho ubushinwa Ubwo- ariko ubu bikaba bimaze kuba ibihugu ijana na mirongo itatu na bine bigize uwo muryango urumva rero ibyatangiye inama byari mirongo itanu n'icyenda iyo nama yo muri mirongo itanu na gatanu eh, inama yaje- yaje kubihuza nko muri mirongo irindwi rusaka byari ibihugu mirongo itanu na bine iyo muri arigeri muri mirongo irindwi na gatatu byari mirongo irindwi na bitanu kugera ubwo byagiye byiyongera ku buryo byageze mu mu- mu bihumbi ijana na makumyabiri igihe bateraniraga eh, muri irani eh, ni- ni- ni mu bihumbi bibiri na cu- na kabiri bari ibihumbi ijana na makumyabiri bateraniye itera muri irani ari bo bigaga ni ku- no ku kibazo kiriho uyu munsi cyane cyane bigaga ku bibazo by'ibihano byafatiwe irani n'intambara ya palestine na israel urabona ko ibyo bibazo bikiriho uyu munsi bize eh, mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri urabona ko ibyo bibazo bi- bikiriho ariko ubu ngubu bakaba baragiye ahandi kuko tuzabigarukaho ubutaha ubwo umuntu yabagarukiye aho Mm, tu- tuzabigarukaho turebe n- n'imyitwarire y'ibi bihugu mu bibazo bikomeye bireba isi muri iki gihe harimo intambara eh, tuvuge ya- y'uburusiya na na ukraine cyangwa se irimo kubera muri eh, mu karere ka gaza eh, ya- ihu- i- irwanywa na na israel n'umutwe wa hamas ariko eh, nagira ngo du- duse n'abasubira mu mu buryo rwose uyu muryango watangiye hari aho uvuze uti watangiye ari mirongo ibihugu mirongo itanu n'icyenda muri mirongo itanu na gatanu hanyuma uza mu nama yakurikiyeho biza kuba mirongo itanu na bine ni ukuvuga ko bitanu byari byavuyemo Oya, eh, muri mirongo itanu na gatanu na- byari ibihugu makumyabiri n'icyenda Mm.
Mm, nibyo byagiye muri iyo nama uretse ko icyo gihe batumiraga eh, n'amashyaka n'imiryango n'abantu bashaka kubohoza ibihugu byabo ariko ibihugu byari bihari byari makumyabiri n'icyenda Bi- bivuga ngo mu by'ukuri kuva umuryango watangira ibihugu bigenda byiyongera ariko nta Byiyongera.
nta bivamo ngo bivuge ngo birahindutse turashaka kwigira ku buhake bwa kanaka oya n'ibivamo uh, kuko nko muri iyo nama n- nk'ubuyapani bwari burimo ntabwo bukirimo Mm?
Mm.
Ni- ni- n'iyo byavamo ibi- ibizinjiramo byabaye byinshi guhera muri mirongo itandatu ibihugu byose biri kugenda byigenga nk'icyo gihe nubwo hari ibihugu mirongo itanu n'icyenda Mm.
ibihugu bya afurika nk'icyari gihari nk'igihugu icyo gihe byari etiyopiya na liberiya kuko nibyo bihugu bitari byarakolonijwe Mm.
byari bihari icyo gihe ariko harimo n'ibindi bihugu bya afurika byagiyemo nka ejibute nka ghana nka libiya sudani somaliya tunisiya algeri gine mari na maroc byari biri muri iyo nama kuko byari bigeze ahantu bitakiri nko mu bukoroni ariko bitaranigenga bimwe na bimwe noneho bakemera ko abantu babihagarariye bahagarariye nk'igihugu ubwo icyo gihe ni nk'uko baba- bamwe barwaniraga ubwigenge abandi bamaze kubona ubwigenge bucagase Mm.
ariko bakiri mu bukoroni icyo gihe hari ingingo zagenderwagaho kugira ngo ibihugu nk'ibyo byemererwe kwinjira muri uwo muryango cyangwa kwitabira inama zawo U- ubwa mbere ngira ngo muri iyo nama ni abantu icya mbere cyo ni uko byari ibihugu biri mu nzira y'amajyambere icya kabiri ni uko ari ibihugu byari bimaze kubona kwipakurura bampatse ibihugu bimaze kubona ubwigenge icya gatatu ni uko bose barwanyaga politiki y'agashakabuhake ni nayo mpamvu batumiraga icyo gihe ibihugu n'abahagarariye cyangwa bashaka kwi- kuzahagararira ibihugu bari muri uwo murongo ibi bihugu by'ibihangange byo tuvuge eh, uburusiya cyangwa se amerika n'uburayi ku rundi ruhande babonye iyo miryango ivutse icyo kibazo bacyitwayemo bate babyakiriye bate urumva buri wese yashakaga kugira ingufu no gukwega yishyira niyo mpamvu wabonaga eh, cyari kibahangayikishije si uwo muryango gusa ahubwo eh, ari amerika yashakaga ko ibihugu byigenga ariko yashaka ko byigenga kugira ngo bive ku bufaransa n'ubwongereza noneho yo ibizane muri gahunda yayo yo kuyobora isi abarusiya nabo nta gihugu bari barakoronije bajyaga ibyo bihugu byigenge nayo ibizane mu ngengabitekerezo yabo y'abakomunisiti icyo gihe niko bayita nuko y'ibitekerezo eh, byerekeye imibereho myiza y'abaturage urumva buri wese yari afite eh, inyungu zo kutarwanya uwo muryango ariko no kutare kubaho kuko uwo muryango mu byo waharaniraga eh, birimo kurwanya ubukoroni nabo eh, bari babishyigikiye ariko bo babishyigikiye kugira ngo abantu bave mu bukoroni bigenge atari ukuba ibyigenge ahubwo bigenge bafatanya nabo muri uko gufatanya nabo nibwo wabonaga ibihugu bimwe bi- bifite ingengabitekerezo nyine y'abasoviyete ibindi bifite ingengabitekerezo ya- y'abanyaburayi n'abanyamerika ubwo rero twita ya kapitalisite mu gifaransa abandi ya komunisite ibyo ahubwo byaje gutera akajagari n'intambara nko ku mugabane wa afurika ngira ngo aho mubirebera neza ni hariya muri angora Mm.
angora kuko yari ishyigikiwe n'uburusiya kugira ngo yigenge ive kuri porutigali ikagira ni- n'iyo ngengabitekerezo y'abakomunisite abanyamerika bakoze ku buryo igihugu cyari kimaze kwigenga nka kongo kitayoborwa na rumumba wari ufite iyo ngengabitekerezo ahubwo y'abakomunisite bamusimbuza mobutu wari mu nzira yabo noneho ku buryo bubiri kugira ngo akure iyo ngengabitekerezo y'abakomunisite mu gihugu gifite amabuye y'agaciro yongere anarwanye niko kazi bari baramuhaye hariya niyo mpamvu yari igihangange yongere anarwanye e, ingengabitekerezo ya komunizime muri kariya karere ari nayo mpamvu intambara ya ngora ari we wasaga n'uko eh, ari we uyishinzwe uko ikorwa uko ibihugu biriho n'ibiki byose wasangaga ari we ushinzwe i- i- ibyo bibazo hariya mu karere n'ibyo byari byaramugize n'igihangange kugeza ngira ngo icyo bamubwiye ko akazi ke karangiye urukuta rwa rwa berire rusenyutse noneho ibyo bya ibyo by'ingengabitekerezo y'abakomunisite n'abakapitalite bari bahanganye n'intambara y'ubutita bitagifite agaciro ubwo nawe yatanye agaciro nabyo ntiyamenya ko ibintu byahindutse kugira ngo ahindure hakiri kare biramuhitana nyine reka twakire valente minani mwiriwe mwiriwe mwiriwe minani uherereye he bo ndi mu burundi mu ntara ya kindo muri komini muheza ye igitekerezo cyangwa ikibazo bo igihe gitekerezo nari nagize kuri iyo nsanganyamatsiko mwashyize kuri uyu munsi ibi byo kuvuga ngo ibihugu birigenga jewe ngo numengo aba- ni kuko ni kuko ari migusa kubera kuri kurarara kuri tere usanga atari byo bihera mu magambo gusa U- u- urabishingira ku ki hama no nk'aka kenda bishingira ko Mm.
ujya usanga nk'ubu niba uri kubiraranga aha ngaho mu burengero bw'isi urabona ko ibihugu ubwabyo biracubikana kandi bityo ngo birigenga urumva ko nta biringi biba bifite ngaha Eh, hanyuma ko- komeza igitekerezo cyawe Eh, urumva rero yaba ibintu byavugwa byaza mu majambo bigahita bijya no mu bikorwa wosanga isi itekanye ariko kubera ko bera mu majambo gusa nicyo gituma isi idatekana ujya wumva hariya ngo haditse ibi n'ibi hariya haditse ibi n'ibi ugaca usanga eh, umutekano ku isi ntawo ntukwiriye na kuyijyana urumva ko icyo ni ikibazo gihanze isi muri rusange kandi biboneka ko eh, kizomara imyaka itari mike kubera ko n'ubundi bimaze imyaka itari mike ibyitso ngo birigenga ariko ugasanga si ibyo ni ku magambo gusa niyo cyiyumviro nari mfise nta kibazo mfise ubundi ndimo ndakurikirana n'ibyo umutumire ariko aradushikiriza numva ari ibyo n'ibyo kabisa yavuga n'ibyo murakoze cyane valente minani mu burundi urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi rya amerika ego namwe murakoze kugisibase Eh, umunsi mwiza profeseri kananura eh, valente ati biri, biri mu magambo gusa kuba bidafite aho bibogamiye ubundi ngira ngo ni, ni ibintu twakagombye kugarukaho mu kiganiro cyacu ki- kiza ariko ah, ubwo abivuze ngira ngo twa- wa- mwagira icyo mubivugaho kuba ibi bihugu bi- bif- bidafite aho bibogamiye cyangwa se bihafite eh, u- ukuri kwabyo muri iri bihe turimo ni ukuhe ngira ngo nk'uko valente minani abivuze n'ibyo igihugu kugira ngo cyigenge kigomba kuba cyigenga muri politike mu bukungu n'igisirikare iyo rero tubona nk'ibihugu bya afurika tudafasha ibindi eh, tukabona ko bigikeneye imfashanyo z'amahanga mu bukungu bikaba bigikeneye imfashanyo z'amahanga iyo bigize ikibazo cy'umutekano mu bya gisirikare n'ibindi atari ubufatanye ndavuga imfashanyo ubwo urumva ko uba utarigenga kuko bavuga ngo ukuboko gutanga kuba kuri hejuru y'uguhabwa ubwo nyine ngira ngo ni ibyo minani yavuze kandi niko tubibona Eh, niyo mpamvu n'aba tuvuga ko bari mu mi- mu- mu bihugu bitagira mu muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye bageraho bagahengamira hubahatse mu bundi buryo
naho dusubiye kuri biriya by'ibitekerezo ugiye kugeza kuvuga ibitekerezo bya gikomunisite ubwo hari n'ibya gikapitalisite ubu ngubu ibyo bitekerezo cyangwa se iyo migenzereze ifite izihe mbaraga muri politiki y'iki gihe ugereranije n'ibyo bihugu turimo tuvugaho icyo gihe zari ingengabitekerezo zishingiye nyine ku bihugu bibiri igihugu cya amerika cya leta zunze ubumwe za amerika n'igihugu cya leta zunze ubumwe z'abasoviyete icyo gihe rero yari ingengabitekerezo ya politiki irebana n'ibibazo bya politiki nyuma urukuta ariko ikaba yari ishingiye ku ntambara y'ubutita igifaransa bita geri furuwade ni ukuvuga ko urukuta muri mirongo cyenda urukuta rwa berire rusenyutse iyo ngengabitekerezo ya politiki yahise nayo isenyuka uburusiya muzi ko bwahise nako leta zunze ubumwe z'abasoviyete zari zigizwe n'ibihugu cumi na bine byahise bisenyuka buri gihugu kigira ubwigenge bwacyo noneho icyari kibigize ariho bishingiye kiba igihugu cy'uburusiya gikomeza guhangana na amerika ariko bose bajya mu ngengabitekerezo y'ubukungu ari byo byaje kuvuga ngo isi yabaye nk'umudugudu abantu bose barahahirana abantu bigira mu bukungu yewe na politiki barayibagirwa noneho abayobozi bayoboraga ibihugu basigara bayoborwa n'amasosiyete y'ubucuruzi kuba amasosiyete y'ubucuruzi niyo ayobora ibindi turimo turabona hari ibigaruka ariko ntabwo birashimangirwa neza kuko kuva icyo gihe abantu bagiye muri biriya byo bita mondiyarizasiyo ubucuruzi butagira umupaka noneho amasosiyeti akomeye y'ubucuruzi aba ariyo ayobora isi ubu ni nayo ashyiraho abayobozi benshi ku isi dukomeze kuri iyi nsanganyamatsiko wari uvuze uti muri iki gihe ubucuruzi nibwo buyobora isi ingengabitekerezo y'ibumoso n'iburyo yagiye igabanuka ibi bihugu turimo tuvuga bidafite aho bibogamiye bifite umwanya ki muri iyi ntumbero nshyashya muri iki cyerekezo gishyashya kirebana n'ubucuruzi
nabyo birashaka kujya mu nzira y'amajyambere niyo mbere baharanira kuko bavuga ko ari ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ikibazo ni uko bamwe bihuse mu majyambere bakaba batakiri muri iyo nzira ahubwo barageze mu majyambere kuko ubushinwa icyo gihe bwari mu nzira y'amajyambere bukennye ubu bwarakize ku buryo buri ku mwanya wa kabiri mu rwego rw'ubukungu mu rwego rwa gisirikari n'urwo kohereza ibigendajuru mu kirere rukaba rugeze kure ni nayo mpamvu basigaye babyita kuko ubushinwa bukomeye kuri uyu muryango cyane basigaye bavuga ngo ngo ni itsinda ry'ibihugu itsinda mirongo irindwi na karindwi nubwo ibihugu ari byinshi itsinda mirongo irindwi na karindwi guteranyaho ubushinwa kugira ngo ubutaha bazongera bateranyeho n'ubuhindi bateranyeho n'ibindi bihugu kuko bizaba n'ubuhindi ukurikije ubu bugeze ku mwanya ngira ngo wa gatanu wa kane mu by'ubukungu bugeze ku mwanya wa kane uyu mwaka urarangira ubuhindi bugeze ku mwanya wa kane rero ni ukuvuga ko uzaba hazaba hari amerika hakaza ubushinwa hakaza ubuyapani hakaza ubuhindi ntabwo rero abantu bazongera kububarira mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ahubwo icyo abayobozi b'ibi bihugu nabo barimo baraharanira kugenda bagera kure mu by'ubukungu ariko bitwaje ubwo bucuruzi butagira umupaka ikibazo gusa ubu gihari ubwo ni uko tuzakigarukaho ubutaha ni uko iriya ntambara yo muri kerene yagaruye indi ntambara y'ubutita noneho bushyushye butagikonje cyane muri iyo ntambara y'ubutita butagikonje cyane ibihugu bugahubwamo nibwo bitangiye kwibaza ibi ngibi bitari bifite aho bibogamiye nk'uko valante minani yabivuze ko yabonaga ko bitigenga neza niho biri gushaka kwipakurura noneho bya bindi byari byashatse bafata mu kwaha kwabyo kugira ngo bavuge bati reka reka reka natwe ubu ngubu dushaka kugira ijambo ku isi ibyo ngira ngo tuzabigarukaho gutaha ntabwo twabivuga uyu munsi nkurikije uko mwansabye ko tuganira kuri iyi ngingo yego reka tuzabigarukeho ubutaha tuvuye no kuri ariya matora y'umuryango w'abibumbye yabaye n'ibyo uh, afurika y'epfo yaje ku uh, gu- gu- gusaba ko habaho andi matora nuko byagenze no- n'icyo bivuze kuri uyu muryango kuri icyo kintu cyo kuba i- igihugu kigiye mu nzira y'amajya- kivuye mu nzira y'amajyambere kikihaza habaho guteranyaho runaka tuvuga ku bushinwa ko ari eh, biri- mirongo irindwi na birindwi guteranyaho ubushinwa ejo bundi hashobora kubaho guteranyaho ubuhinde ah, n'ibindi mutekereza ko uko buri gihugu niba buri gihugu giteye imbere kigenda kiba guteranyaho mutekereza ko hashobora kuzabaho irindi vugurura mu muri uyu muryango cyangwa se mu bihugu bigize uyu muryango kugira ngo ushobore kwisanga ijambo guteranya rivuyeho cyangwa uko igihugu kizajya kigenda gitera imbere kizajya gihita cyu- gifatwa nk'aho kitakiri ikibanze muri uyu muryango Ah, ah- ahazaza habyo muhabona gute Mm, oya, ariko ibi byo bavuga guteranya ntibivuga ko igihugu ati- kitari icy'ibanze muri uyu muryango cyane cyane ko ubushinwa buri mu bashinze uyu muryango Mm.
kandi bakaba badashaka kuwuvamo kuko ba- bafitemo inyungu kuko uyu muryango ushinzwe gukora ubuvugizi bwa politike kugira ngo buhindure politiki y'isi Mm, none ako kantu ko guteranya ka- kaza kubera iki kuki batarekera aho ngira ngo banza ari abandi bagashyiraho sinzi ko ari ubushinwa cyangwa se abari muri ibyo bihugu babishyiraho ngira ngo ubu ni ababivuga n'ababyandika kandi ababyandika n'ababivuga ni ababirwanyaga n'ubundi b'abanyaburayi Eh, bivuga yuko bo uko bivuga babibona yuko jewe kuri jewe ubushinwa burimo kuko ubu- ubushinwa buri mu- mu bashinze uyu muryango nubwo bwagiye bukiriramo ariko kubera ko uwo muryango wavuye mu kwiga ibibazo bya politiki n'ingengabitekerezo yagengaga isi ubu bukaba buri mu mu- mu kugira ngo bibe itsinda rikomeye rifite ubuvugizi bwa politiki y'isi ubushinwa bukeneye ibi bihugu kugira ngo buyitera inkunga mu rwego rwa mu, mu- mu rwego rwo guhangana na amerika mu- ya- yayoboraga isi ni nayo mpamvu kugira ngo perezida biden ejo bundi yavuze ko eh, mu myaka ibiri iyi myaka ibiri iri imbere iri rurangiza mu kugira ngo dukomeze uko isi iyoborwa uyu munsi cyangwa hahinduke imi- imiterere n'imikorere yo kuyobora isi izamara imyaka mirongo itandatu iri imbere ni ukuvuga ko uyu mwaka wa makumyabiri na kane ni umwaka wa makumyabiri na gatanu impinduka zizawubamo zibaye nziza kuri amerika n'abanyaburayi bazakomeza uko bimeze ubu zibaye mbi kubera izi ntambara ziri hirya ubwo tuzabigarukaho nyuma icyo ashaka kuvuga ni uko bizahindura imibonere imitegekere n'imikorere y'isi mu myaka mirongo itandatu iri imbere Mm.
iyo abivuga ni uko aba afite ibyigwa byatanzwe n'inzego z'ubutasi yewe n'inzobere haba mu bya politike y- yo- y'ibihugu n'ibya politike mpuzamahanga ibyo avuga abifitiye eh, ingero abifitiye n'ibyigwa wa mugani w'abarundi twe tu- tutazi cyangwa se tuzi ariko tudashaka kuvugira hano turamushimiye umutumire wacu w'uyu munsi ni porofeseri paul kananura ari mu bufaransa nshimiye kandi mugenzi wacu geoffrey mutagoma wateguye akayobora ikiganiro cy'uyu munsi namwe inshuti mwakitabiriye mu buryo ubwo ari bwo bwose ndabashimiye mbatumira kandi kwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi kuva mu ntangiriro z'umwaka kugera dusoza umwaka mbatumira kandi kwitabira gahunda zacu muri iyi minsi twitegura gusoza umwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo